e la dirigui gli americani. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shotreva ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukwikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
aho bukera mu kwezi kw'indwi abarundi baba mu bihugu vyo mu mahanga diaspora batekanya kugendera igihugu cabo c'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cabo ntibuzoba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo yamara uyu mwaka ikintu kidasanzwe nk'uko bavyivugira ngo ni igitigiri ntangere c'abazo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi vyongeye bavuga ko ibintu bafise umugambi wo kurangura muri ico kiringo ari ibintu vy'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze y'igihugu muri urwo rugendo rero abarundi bo muri diaspora bazotunganya amanama ibiteramo hamwe n'ibikorwa bifise intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushigikira imigambi yo gukoresha imitahe mu gihugu bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kuraba aho botangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo yihutirwa mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twatumye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga jafete legenti ndayishimiye akaba aba mu gihugu ca norvege mwiriwe neza jafete legenti ndayishimiye mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza turi kumwe kandi na madame fides marzi hatungibana ari mu gihugu c'ubutaliyano mu gisagara ca milan mwiriwe neza madame fides marzi hatungibana murakomeye ngaho mu negere Milano.
ni vyiza cane rwose turi kumwe kandi na venuste niyongabo aba mu gihugu c'ubutaliyano nawe nyene muri aho neza venuste niyongabo reka rero dutangure kuri we mushentai jafete regenti ndayishimiye mutubwire cane cane urugendo rwa diaspora muriko murategura itegurwa ry'urwo rugendo rigeze he novuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cane cy'imyiteguro ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi uno mwaka rero ikazoba kuva itariki mirongo ibiri n'indwi kugera ukwezi kw'indwi rero to twaramaze gutanga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera kize kizane cerekane ingene citunganije hanyuma wanashaka binashoboke yuko nk'abarundi batarigera bahanyuze ikirenge mu gihugu baze baronke akaryo ko kwakiranwa iteka mu gihugu c'amavukiro muravuze ko muriko muritunganya no kuraba ukuntu mumenya abarundi bazokwitaba urwo rugendo mu burundi ico gikorwa kigenda gute muvyifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira mubigenza gute kugira ngo mumahe ubwo butumwa ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagendera igihugu babona aho kigeze babona aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri Eh, hanyuma na twebwe ubwacu turukongera tukitunganya eh, kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tuzobe dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko turatunganya icyo twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero eh, leta irashyiraho yashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha akiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu eh, aba- turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u- by'uburundi Eh, ico gihe rero niyo mpamvu basaba abarundi kwiyandikisha bakaba bazi igitigiri uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure Eh, hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha Eh, ikiringo caratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigiri ko kingana ariko eh, hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha Eh, si ubwa mbere mugira urugendo nk'urwo w'abarundi baba hanze igihugu ariko ikintu gishasha mwatubwira ah, muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe umushana ndashimye ikintu gishasha ubu unye ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi baba hanze zo kwitabwa n'abarundi isinzi Eh, mu ndwi zaheruka hari hakiriho eh, icoka co kwikumira uka- ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe eh, kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu cifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano ni umusesekara ku buryo eh, ba bandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako ico ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko eh, abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigeze ba- batarigera bahonyoza ikirenge mu burundi bazoba ari benshi baje kuraba ico gihugu kivugwa bama babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bagezayo iki- bahonyozayo ikirenge ico ni ikindi kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu bu- mu gutandukana gusa eh, bwinshi inkino eh, ibijyanye na kiritire ibijyanye n'imbyino eh, umupira ibintu byinshi cyane byateguwe eh, hazaba hariho dine dafere diplomati hazaba hariho eh, inama y'abakenyezi eh, impu- impuzamakungu I- i- ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe ivyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhe ijambo kandi umupfasoni eh, fides marzi hatungimana nawe nyine atubwire ukuntu ariko itegurira urwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga urwo rugendo mu guteguriye gute madame fides marzi hatungimana Bueno, natwe hano mu Butaliyano n'amezi tumaze amezi atari makeyi tubonana buri kwezi tuba mu makomite twashi- twashinze Eh, turiko turiga ukuntu batwogera ico duterera natwe igihugu twashinze amakomite aya- yaharijwe mva ivyo ku- ivyerekeye amagara y'abantu ivyerekeye ivyo kurima ivyerekeye ibyo iby'uburezi ibyerekeye siporo ibyerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi eh, bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu i- aho tugeze n'imirima yacu ubu ngubu bwa yuko twashyize imbere byo gutegura amakarita yo guha bariya bantu bantabonikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi aza kubivugana umugenzi turi kumwe wa feministe ariko arategura eh, vyerekeye activite sportive na culturelle ariko vyerekeye izo ayo makarita tuzotanga hariya n'amakarita tuzoshikiriza mu makomine bizoba ku mahera tuzoba twaratoye twaratoje kugira ngo eh, dufashe abo bantu badashobora kwivuza tubafashe gukingira amagara yabo niyo ntumbero twitanze niko turatu- turiko turakurikira ariko ivyo ntabwo bibujijwe yuko ariko turiko turiga ibindi vyi- eh, ibindi ibikorwa nk'ivyo kuraba- guhindura ivy- i- ibiryo vya hariya vya conservation eh, turiko turavyiga n'ivyo tukobishikiriza mu nyuma yego no kuraba ukuntu two- twofasha abanyeshuri mvuga eh, kubarondera kubafasha kubona intebe n'ibikoresho vyo kw'ishuri n'ivyo muravuze amakarata muzoha bantu nikora ayo makarata bu- azobafasha iki azokora gute Ah, amakarite kamu ni amakarita ubwa leta atanga ah, aha- tuyaha nk'umuryango ufite abana avuga abana badakuze batarageza imyaka cumi n'itanu bituma bashobora kujya kwa muganga kwivuza murazi yuko hariya i burundi bitoroshe kujya kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga yo kuriha yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ibyo byose bivuga yuko akarata bakabonye nko mu muryango barashobora kujya mu bitaro bakipimisha bakivuza abakegera ivyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye nico gituma twatanguye kuri ico kuri ico gikorwa gihambaye ni vyiza cane rwose namwe mushenhaye venuste niyo ngabo izina ryawe riramenyerewe cane rwose mu vyerekeye cane kunonora imitsi eh, abarundi benshi urabazi eh, namwe ku giti canyu c'umurundi aba hanze y'igihugu mwiteguriye gute urwo rugendo mu burundi bahurikiye eh, mw'ishirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora mwakoze na cyane cyane ntanguye gushimira abo- abo perezida dafese na na na sidesi banyiyumviye kugira ngo banshire mu- mu- muri ibi bitegurwa ariko bara- barategura mu burundi rw'abantu baba mu burundi bamaze ku- kubi- kumva iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane na- nariyumviye yuko iyi siporo na- n'imico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko uh, perezida jafete yariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumira Eh, nibaza yuko imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze twobanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko iyo siporo nuzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane arizo twashimikiye kugira ngo tu- duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi naco niyumvi- twiyumviriye ni uku izo nkino zobera nko mu- mu rugo rwa rwa kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu kamenge ibyo asanzwe byo no kamenge ya- yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe uburundi bwari butari bworohewe cyane ariko mu kamenge n'ahantu abantu abantu benshi bakuriye abavuza imiziki abakina imipira aba- abize ibintu byu- byu- byu- byo kwiga no no- no- no mu mashuri rero mu kamenge twarabasabye yuko buduha indaro izo ngino zikazoba ku itariki mirongo ibiri na zitanu zu- z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwiye batubwira abana dushobora kubona mu kamenge barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe hanyuma hakaba harimo abakobwa ah, barenga ibihumbi cumi na bitandatu hakaba harimo ana- n'abahungu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu abo bose ndiko ndavuga bari mu myaka cumi n'itandatu n'imyaka mirongo itatu benshi bibaza yuko siporo ari ari ukuryoherwa gusa siporo mu burundi twaravye n'igihugu ciza cane coshobora gu- gufasha ingenzi zikagendera uburundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu ba- batembera cane hanyuma siporo irashobora gutuma abana bari mu kamenge ntibabone nka jewe naci- natsinze inkino ya jeux olympique Eh, mutwibutse yambere ubuzima mutwibutse izo nkino ba- abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mu mahiganwa mpuzamakungu yo kunonora imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi eh, uwo ari we venuste niyongabo mu- abatanzi jewe ndi benise niyongabo ah, nkaba kuva muri mirongo icyenda na kabiri naratanguye kuzanira umudari wi- wo ku isi yose ingika imyaka iri hasi y'imyaka mirongo ibiri hanyuma muri mirongo icyenda na gatanu naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye mu muri suwede hanyuma birakurikira umwaka ukurikira nkatsinda ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu nkino z'isi yose ya jesu olympique ni gushyika ubu haheze imyaka mirongo ibiri n'itanu nta wundi murundi n'umwe arigera atsinda umudari w'inzahabu nk'uwo natsindiye muri mirongo icyenda na gatandatu hanyuma turafite francine ari inyuma yacu nawe nyine yamaze gutsinda umudari nk'icyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'abana nibaza yuko byotuma ba venise niyo ngabo ba francine bosubira kuvuka kugira ngo baserukire igihugu bagerageze bashikirize ibendera ryacu aho natwe twayishikirije mu myaka yahera mwavuze abantu bazoba bari bazo kwitaba inganda muzotunganya benshi n'urwaruka biribonekeza akamwote rwaruka mwihweje intambwe mwashitse ko kugira ngo nabwo nyine rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nk'akahe urwaruka rw'abakobwa eka n'abahungu muri rusange akantu notera ni uko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahinde ubuzima bwabo icya mbere ni umabwira ni siporo je niga amashuri ntegagura siporo kandi nta na kimwe byambujije ko mpindura ubuzima bwanjye ngahindura ubuzima bw'umuryango wanje ikindi naco ni ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka ine kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nobwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bitabahindura ubuzima muri mu buryo bwiza ko borigabanya rero nibaza yuko niyo twakore mu burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamwo serivisi bazobe abazokwiruka ibihumbi icumi abandi bo ibihumbi bitanu hazobamwo abazokina basket hariho abagenzi banje nka abantu turi kumwe ngaha mu iburaya bitwa ba eric bariko barabitegura hariho ikintu ya tenisi iriko irategurwa n'umuntu witwa jero julien ari muri suwede harimwo abantu ba futuboro bafite amakademi deja mu burundi nka jean afite ekipa iri muri jibuti na felix ari mu bufaransa afite akademi y'igitega nawe ariko arateguriza futuboro harimwo abazokina ping nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki mirongo ibiri na dutanu hajya mu kamenge hanyuma tuzoganira tuzobabwira ibyiyumviro dufise intumbero dufise kugira ngo ibi tugiye kugira mu burundi bibe intango ahubwo ntibibe mperezo ariko bibe intango y'udusohoka mu myaka izoza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abashingantahe twatumiye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na jafet le gentil dajimiye bakaba mu gihugu cya norvege turi kumwe na madame fides Marzi Hatungimana akaba aba mu Butaliyano na Venuste Nyongabo nawe nyine aba mu Butaliyano turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo bikorwa tegurwa na diaspora mu Burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe mushingantahe Jafet Gentil Ndayishimiye mwavuze mu ntango ikibazo ca mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora bataciye bashwabaduka baja muri iryo shirahamwe ikintu muri ko murakora nk'uko mwabivuze igitero cy'abanywanyi bo muri iryo shyirahamwe diaspora kiriko kiriyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi baba hanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shyirahamwe nk'ikihe ibintu muri ko murabandanya imigambi strategy muri ko murakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mahanga ikintu gikomeye ubu ni uko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora itarimwo abantu bose mugabo uko iminsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'uburundi ni uwo murundi wese ari inyuma y'imbibe z'uburundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagira byitunganije twaca dushyiraho abarongozi bafata ikibanza kugira ngo bategure amatora iyo rero babonye yuko aribo bitegurira amatora bagasanga ibyo bahora bababwira si byo baca baza mu mutekano ukajya ubona abantu binjira ku bwinshi banashakana babona kubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ubu turiko turaja ko tuba dutunganya ingene zigomba kuja hamwe n'abandi Eh, no tumaze iminsi itarenga ine eh, dutanguje eh, diaspora yo muri Mo- zambia Eh, hariho abo muri mozambike bamaze igihe kirekire Eh, abo muri zimbabwe ntiturabashikira nabo ntibaba batwumva Eh, barashobora gufata contact nabo tugatangura tugakorana nabo icyo dushaka ni uko ata gihugu cyosigara kitumva yuko uburundi ari igihugu cyabo hari intambamyi Urabona ko- hari intambamyi mubwira nka mushikana jafete mu gutorokanya abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye canke ico gikorwa kiraborohera co kimwe hari amakuru twa- twumvise avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu ca zambia Ivyi- ibintu vyifashe gute ego me- eh, haravutseho ingorane gatoya kubera twasanze hariho eh, akagwi k'abantu kari karagerageje eh, kugira ikintu cya diaspora ariko barabinyegeza ntibabimenya abandi Eh, ariko ikintu cyaje kubyona ni uko eh, hariho bari bamaze gutanga uburyo eh, bwabo eh, batamenye neza ingene uburyo bwakoreshejwe rero uno munsi eh, bikaboneka yuko eh, nk'abari bashinzwe eh, gu- gu- guserukira uburundi ntibashoboye kubitumanya neza ngo bamenyeshe abarundi bo muri icyo gihugu cya zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora ruriko rwegeranya abarundi kugira ngo bazane eh, i- i- iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi Eh, hari aho rero usanga hari ababyumva n'ingoga hari n'aba abandi usanga batabyumva n'ingoga muri zambia rero bisa n'uko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo eh, n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora na na- na- na- n'aba- n'abenegihugu ego be ni byiza ko bamenya yuko tugomba kumenya ibiriko biraba ku- kugira ngo ejo n'ejo bundi eh, nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo koroganiza abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo ni icyo rero turiko turabitunganya Eh, Madame Fidesse Marzi Hatungimana mu bintu mwashikirije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashirahamwe y'abafasoni muzotsimbataza ariko umuntu aravye ibihe turimwo bya covid cumi n'icenda aho amategeko yumvikana ajanye n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashirwa mu kibazo ca bonyene mu minsi itari mike ico gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwategerezwa kumara mu burundi mu gihe tuzoja ya- amakuru amwe aradushikiriye ah, biciye kuri biciye kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu mu bice byinshi baraza bakabituganira bakatubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu nicyo gihe tuzofata tukazogenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko eh, mvuga situwasiyo yaho igeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma mvuga dusubiye mu bihugu byo tuba tubamwo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twabitorera umuti amakuru du- ah, dushikira ubu ngubu nayava muri ambasade nayo baduha hari mu busanzwe bamara tugiye hariya mu nama baraza bakadusigurira byose hose byose uko ibintu byifashe mu gihugu hama mu nyuma twumvise ukuntu byifashe tugafata ingingo tukaraba natwe icyo twafashe hariya two turi hanze Eh, ico kibazo reka tukibaze na Venuste Niyongabo ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cane rwose mu gihe gito muzamara mu rundi mukaba muzi ko hariho n'iyindi minsi muzamara muri mu kibanza ca mwenyene iyo minsi rero mwarayiharuye mwiyongera ko ku kiringo muzamara mu rundi eka kizobatuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwaduciye ku mayange ego cyane cyane twarabiteguye kuko turazi hose muri ino minsi ingorane ya kovide yuko ari ingorane ku isi yose turazi yuko bagomba kutugumana iminsi ine turi muri konfinema kugira ngo dushobore gusohoka hanze rero uko twatuteguriyemo twafashe ababa mu burundi bakorana batwebwe kuko abarundi bari hanze nibo bafite icyiyumviro ariko turi kutukorana n'abandi bari mu burundi n'aho tuba turi turi muri iyo minsi ine turi muri konfinema ibikorwa bizoguma bibandanya kuko ubu nibaza ko uko tutagakora ni kuba nka ambasaderi b'igihugu abo nk'uko nabo nyine bakora n'abandi natwe muri diaspora turagerageza tukagira dufite abantu bari mu gihugu tuguma dukorana kugira ngo ibintu byose bigume bibandanya kandi nibaza yuko atangorane bizotera ntawubwira ngo igihugu ngo ni dukure ko konfinema kuko ni ibintu bisaba ko twe twoshika dufite amagara meza hanyuma kandi ntizigenda gutera ingorane mu bantu dusanze mu gihugu nibaza yuko iminsi ine ya konfinema yuko ari ikintu cyiza kugira ngo twe tugende duhura mugabo tumeze tubyuka kandi akintu dufite muri kovide umugambi wo kugendera burundi w'abarundi baba muri diaspora nk'uko mumaze kubyerekana werekana urukundo abo barundi bafitiye igihugu akaba mumaze no gutunganya akaririmbo reka twumve ko ako karirimbo twokumviriza mu kanya gato cyane rwose akaririmbo kararyoshe cyane rwose abahinga bakanonosoye mushana jafete le gentil ndashimiye mu bavuga kwiki bari hehe baba hehe baba mu mahanga nabo muri diaspora burya turafise abahinga benshi ako ako n'akarorero hariho abamaze gutaha hariyo abari hanze ni ukuvuga uko umwaka utashe tukunda kugurisha ihiganwa ry'indirimbo iyo yabaye iya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugwi bita rejimo music club rero harimo abaye hanze harimo n'abo mu gihugu kandi turafite n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzoja kuririmbira mu burundi tukiri kuri mwe bwenyene ndashimiye mwaragize urugendo nk'urwo mu burundi mu mwaka uheze ikigwa mwahakuye n'ikihe muravye imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura hari intambamyi mubona ku migambi mufite muri iki gihe ndabona umengo ni imigambi myinshi cyane rwose hari ikintu mwibaza ko cohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri ce turafite ingorane zibiri zikomeye ingorane ya mbere niyo kugira korodinasiyo muri leta bituma umurundi wese yumva yuko hariho aho agomba guca kugira ngo agere iyo agiye kurangura umugambi kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye usanga rwa runani kwa kuja hamwe bitayikunze nabyo rero ibyo bica bigabanya inguvu gukorera hamwe iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi igira kabiri ni abantu bataratahura yuko imigambi abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane abantu hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba gukamirisha gukurako ibi canke biriya canke agashyiramo intambanyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu Eh, ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko bifuza yuko tuzobya uburundi bitorewe inyishu
namwe madame fides maruzi hatunyimana mwavuze imigambi itari mike mutekanya kurangura muri icyo gihe hari ikintu mwibaza ko cohava gituma mutayirangura yose muri icyo gihe muzaba mufize
umugambi turiko turiteguza turiko turitegura ubu ngubu kugira gukora ibintu byose bifa- eh, bisaba umwanya bisaba umwanya kugira ngo abantu mvuga bitegure abari mu makomine abari mu masozi abo ntawe nikora kubera umwanya wo kuza wo gutanga ayo makarita ntabwo uba ari munini cyane ntabwo uba ari munini cyane tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo eh, byose bije- bije mu nzira tuzoshike hariya babiringanije eh, bishobora gukorwa nk'uko bigomba kujya ku murongo nibyo byose bisaba umwanya igikuru ni uku- ni ukumvikana n'abantu vuga abantu bicara kubera tu- twicara dukorana na nk'uko yavuze perezida wacu jafet dukorana na ambasade tukongera tugakorana n'abantu bari hariya tuvuga ari kuri minisiteri biro ya diaspora nayo vraiment icyo icyo ishoboye gufasha abari hanze iragikora ika- i- akaba ari ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terani kugira ngo badufashije badufashe mu byo turi- mu byo turimo turakora dushike tubishyire ku mirongo eh, ku murongo igira inzira ni ibyo ngibyo hari koordinasiyo mbona mu bisanzwe baradufasha muri byose
egome venuste niyo ngabo imigambi mufise yo kurangura muri icyo gihe muzaba mu- muri mu burundi ni imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe ah, iminsi tubona ko iri kwirihuta hari abantu muri ko murakorana mu- mu- mu burundi eh, bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kuja mu buryo kugira ngo ubwo rwaruka rwose mu tekanya gukoranya arabaja mu masiporo arabagira iki kugira ngo habe hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya hari abo mufashanya mu burundi muri iki gihe namaze kuja mu burundi kenshi mu mwaka wose mba ndi mu burundi Aba- abarundi n'abasportifu barakunda ingino kandi barakunda imico kama ariko notera akamo notera akamo cane cane ama- abajejwe ivy'inkino urabona harimo ama- inkino nyinshi kugira ngo abajejwe ivy'inkino kugira ba- ba- badufashe kuko dukoreye hamwe twese niho tuzotsimbataza igihugu kandi kigatera imbere nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba ivy'inkino n'imico kama Ah, nabyo nyine byadufashamo kuko ni ibintu ah, uno munsi ah, ni minisiteri de horace segiteri ariko lo siporo iba- ibabwa n'ubushikiranganji mu minsi twafatwafanju abo minisiteri nibaza yuko itokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimbataza inkino zibeho kugira ngo zerekane yuko inkino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushigikira kugira ngo habe ama- ni- ni- n'inkino mpuzamakungu ko mu burundi nta nkino mpuzamakungu by'abana badashoboye kuja hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu burundi Ah, akandi kamo no- no- notera notera abandeze eh, kuko sinzi ko benshi babizi urabona ku- kumara myaka mirongo ibiri n'itanu utsinze umudare w'i- w'isi yose gushika ubu igihugu canje ntikirigira kiwuhimbaza aho rero jewe noba ndaba nda- ndabateye akamo Eh, nibaza yuko ari ikintu ciza cane kuko batsinda umuga- umu- umudari ukomeye kandi ugoye kuronka kuko si umudari baki- batsindira imisi yose Ah, rero ko zoba ni mu burundi nibaza ko boba umwanya kugira batsimbataze niho bazoha n'inguzu z'abandi bana bari inyuma yanje kugira ngo bazobirondere kugira babishike ni byiza cyane rwose turugarutse kuri mwebwe jafet eh, le gentil ndayishimiye nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse ah, amakoraniro inganda reka n'ibiteramo muzokoresha mufise n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirabira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu basanzwe bwifashe igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantaho nikora mubatora gute ibintu mushyira imbere n'ibihe mu kubatora icyo navuga ni uko hariho amahiganwa yandi eh, ngira ngo venisite atavuze nayo ariko arategurwa hariho nk'i- nk'icyo twita dine d'affaire et diplomatique turiko turayitegura eh, naho abarundi bafite imigambi barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu b'abagwizatunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana Eh, kuko iyo- iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari Eh, bagahana eh, n'amakarite do visite bagasangira eh, na- na- n'agafanta eh, bakongera bakiginana baga- bagatamba bakamererwa neza muri iyo dine eh, baratumira n'abaserukira ibihugu byabo bari mu burundi kugira ngo babone yuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi kuko benshi ntibamenye yuko hariho abarundi ba- baba muri ibyo bihugu ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo Eh, rero nicyo gituma rero turiko turaraba ngene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura w'umunezero hanyuma hakaba n'umunsi ukomeye w'abakenyezi abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza baganire ni iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo ba- bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita plan national de development 2018 2027 hanyuma hariho n'urundi rwaruka ngira ngo ntuze atavuze eh, venise hariho urwaruka rukunda kuryoha cyane kwiryohera nabwo tuzoruha umu- uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita lasape nabo nyine turiko turabategura kugira ngo uri nabo kuvuga ko hazoba amahiganwa yo ku- kwambara neza kwambara neza kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe bamerewe neza Eh, dushaka yuko abana bazoza mu burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'uburundi mu mitwe yabo dushaka yuko aribyo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari bati twahora mu gihugu cy'amavukiro ntitwari tuzi yuko ibintu byose kugeza ngaho yego me- ayo mahiganwa turasaba n'umushiyantahe venuste niyongabo yagaruke ko igatwamwe dusabe n'umupfasoni eh, fides fides eh, marzi hatungimana nawe nyine yatubwiye ku biriko biratunganywa ku byerekeye eh, abafasoni ariko nagomba tukiri kuri mwebwe nyine eh, jafet legenty eh, mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'aba abarundi batishoboye iyo mugiye nka ruguru ikintu muraba cane cane niki abarundi baba hanze bari bamenyereye kuja gufasha eh, hirya no hino ariko mu minsi iheze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi Eh, hariho mwarabonye eh, nk'ubu unye aheruka kuba umwuzure eh, munini hariho nk'abantu bababaye eh, abo eh, mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha mbega niyo mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma eh, ikiza kikamuhitana kubera utomeye kugaruka hariho uburyo ushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi baba hanze kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu uwa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze none wumva aca bigenza gute mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti tuguhaye agatahe dandaza ujya inyungu udandaze ujya inyungu urumva aho bamufashije Eh, ni ni muri ubwo buryo Ha- hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi duheruka kubibishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu tuzu nawe ugiyemwo udashobora kwemera kuturaramo abo o tubafashe turabe ingene bava muri utwo tuzu Mm, hari abo twabonye nko mu gasanga butaka bara- nibo benshi twasanze bafite amazu mwene ayo ugasanga ntibafite n'aho barima ego me reka tugaruke kuri madame fides marzi hatungimana ma- mutubwire cane cane ku bintu mufise imigambi yo kurangura cane cane kujanye no guteza imbere abafasoni mu burundi muri ico gihe muzoba muri mu burundi duga kwijambo natwe turiko turategura nk'uko bivuze eh, mutuvyo wacu joseph kuzana imitahe hariya imitahe izotuma abantu mvuga bibeshaho guha umukoro bivuze guha umugati umugati arawurangiza wawurangiza ukongera ukagira inzara gikuru ni ukuzana iyo mitahe mvuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo izo nyanya bisa- bisaba yuko igihe azozisoroma azoshobora kuzidandaza zimwe akazikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera ah, amufasha gukora ibindi bintu Eh, nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu bitwa ari kuzana imitahe imitahe izobwiza um, ubukire bw'abantu bose Eh, turetse i- ihiganwa mu vyerekeye eh, siporo eh, guteza imbere siporo no gushira mu rwaruka umutima wo gukunda amahiganwa siporo eh, mushiranahe evaniste niyongabo havuzwe kandi eh, umugambi wo ku- kwerekana eka guhayanwa cane cane mu vyerekeye gushaza ico gikorwa muriko mugitegura gute Ah, icyo gikorwa biraza byo gushaza ah, ni ikintu cyiza cyane kuko eh, hari ibintu byinshi dukorera mu burundi kandi bishobora gukorwa ni- mu mvugo nziza hakurya hari abantu bagiye mu burundi benshi ah, mirongo- ibi- ibice mirongo i- mirongo ine ku ijana ibintu byose bambara babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi ni ibibazo nagomba guterera nk'i- ana- nk'iyo kante ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko kuba ababwira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake bira- birafasha yuko ah, i- i- amahera tu- tu- dutanga mu bintu byo- byo kwivuza byo- byogarabanuka hanyuma ikindi nshibwira ko ni uko tuba dufite ikiyaga tanganyika dufite ikiyaga tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kwitanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira um- umunezero nibaza ko biba ari byiza hanyuma ndabisa n'abandi bagenzi banjye batari bahandazi ariko bategura ibindi ah, by'imiziki bizozana nk'uko ah, perezida wacu yabivuze japete bizozana abana bavukiye mu mahanga bazoja i burundi kugira babone yuko tutasigaye inyuma kandi amahoro ariho kandi bashobora gu- kuryoherwa cyane ibyo bi- bizotuma tuvuze tuti none abazoza gu- guteza imbere igihugu ni abantu Ni- nimiyumvire abantu bose ba diaspora bazoza mu burundi bakikora mu mufuko ayo zose namaya tuzosigana tuzosiga i burundi nibaza yuko no turisme ya mbere turagira ni twebwe ba diaspora turi hanze uzotaha mu burundi tuzoba turi abaturiste kandi ibyo zo amahoteli tuzobamo ibyo tuzofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha bagiye muri siporo ibyo nibaza yuko birimo mu guteza i- imbere igihugu cyacu hanyuma hariho n'abandi babino bazoza baduherekeje baba hanze bazoza kuraba mwene twe tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagire agatima bagira ati reka rero dutangura dukorere ubundi kuko ari igihugu cy'uburundi cy'amahoro Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe eh, mushiyankaye jafete rojanti ndayishimiye Eh, mutubwire cyane cyane igihe muzaba muriko muratunganya ico kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu burundi amatwi adusumira na leta y'uburundi irafise ikiringo co guhimbaza umunsi wa diaspora mukorana gute na leta y'uburundi muri ivyo bikorwa vyose bihambaye ku gihugu eka no ku barundi baba mu mahanga eka n'ababa mu gihugu hagati Eh, nk'uko eh, twari twabivuze eh, eh, itarike eh, indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi ni indwi yahariwe eh, abarundi baba mu mahanga ni umunsi utegurwa na leta y'uburundi Eh, twebwe rero tuca dutegura imbere yaho i- ayandi ma activite eh, twokwita les activite autour de la dia- de- de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukijura turare igihugu nyine kiryoshye leta rero icyo twakira nk'abashitsi tugahinduka abaturiste nk'uko verisi ahejeje kubivuga Eh, abantu tukabanza tukaraba ingene mu gihugu haryoshe hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye tura- duhereza ko ni umunsi wahariwe amakomine icyo gihe rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanyi mu ikomine aturukamwo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbu y'amateke kandi ba- bajya kirundi bajya kirundi ibintu byose ni- ni ni ukwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi niyasubire inyuma asubire inyuma azagume yinovora eh, za mfungurwa za kera twahoze dufungura eh, akazogaruka aki- a- acumba yuko aki- aki- akinovora izo mfungurwa ni muri ubwo buryo eh, i- uyu munsi uba uryoshe rwose ku buryo usanga eh, umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agatoka avuga ati nanjye sinzotangwa kuja muri mu- muri iyo minsi mikuru ubu rero noba- novuga yuko imyiteguro igeze kure Ecco, beh, eh, mu, ma- mu fase di eh, Fides eh, Marzi Atuimana havuzwe umugambi wo kuraba ukuntu abagwizatunga bo mu Burundi bakorana nabo muri diaspora eka havuzwe ivyerekeye abanyamahanga bashobora kuba herekeza bakaja mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu vyifashe uruhara rw'abafasoni muri ico gikorwa co gukomeza no gutsimbataza imitahe canke gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ku ruhara uf- abafasoni urwo ruhara murufata gute muri iyo nama tuzumvira hariya ibijumbura ngo baduhuje n'abandi bafasoni bava mu bihugu byo ku isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha eh, bene wacu bari mu gihugu kugira ngo eh, tubigishe kuvuga ivyigwa vyerekeye ubugwizatunga ekonomi kontabirite tubicishije ku ngurukana bumenyi urumva ivyo vyose ni ibintu tuzo- tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabe ukuntu twofasha abandi barundikazi bari hariya mu gihugu em, nabo bagende babyiga hanyuma nabo batere imbere Mm, ni ibyo eh, nibutsa nibutsa yuko uyu mugambi twitanze hano wo gutanga amakarita ntabwo ari uw'aba- uw'abataliyani gusa byoshoboka byo- byiza n'abandi barundi bari ku isi yose budufasha bagaterera budushikiriza abantu benshi cyane hariya mu gihugu Mm, murakoze cyane kuri guma ijambo murakoze eh, mu shantahe venuste nyungabo igikorwa cyo gu- guhamagara cyo gutera akamo abanyamamitahe baba abo- bo mu burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu burundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nk'uko mwavuze eh, diaspora ishobora kugiramwo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa muba mukirangura mu bihugu murimo nk'igihugu cy'ubutaliyani ego ibyo ah, turafite aba- turafite aba- aba- abataliyana ba- bagomba umwe agomba kuza mu burundi araba araba ibyo bikorerwa mu burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro murazi yuko mu butaliyano a- ari igihugu gi- gikomeye cyane mu bintu by'imyambaro rero eh, arifuza kuza mu burundi kugira arabe ngene hameze amenye arabe ico ico ashobora gu- gufa- gufashisha hanyuma i- ibindi navyo ni twe turavuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho i- i- inkino inkino ku mashuri ni ikintu ca mbere i- ifasha ah, abanyeshuri batembera abanyeshuri ba- babandanya ku amashuri yabo kandi ba- bakamenyana neza cane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'iburundi nta kibuga dufise sentetike gushika ubu ni kuva niruka mu myaka mirongo icenda gushika n'ubu nta igihugu c'uburundi nta ntafise sentetike dufise ivyo ni ibintu bituma dushobora kuganira n'abantu kugira babone eh, aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni ni- ni biki hari ibindi hano ndavugana na na na gurupe ya- yacu dufise muri muri muri siporo hariho na atletisme football amafederasiyo yose akora uko- uko bimeze ariko biba byiza hamwe hoboneka nk'ikibanza hagirirwamo amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka cumi n'itandatu ugasanga hariho urugo ndakubwira navuze ko mu kamenge ahantu umuntu wese ingina agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahaba abantu bose bagashobora tu- tugashyira hamwe uburyo kugira ngo habe urugo rushobora kwakiramo abana bose bagashobora kugira ngo baje mu nzu hanyuma hariho byinshi byo kugira hariho ibyo byo gukora eh, twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi rero ibyo twabonye hanze n'ibyo tugomba gusubiza iwacu kugira ngo kuko birashoboka birashoboka benshi bari mu burundi ingendo bazimbura kuko batatu baba barabonye rero diaspora cyane cyane tugomba kugira benshi bivanwa n'amahera mugabo hajya icyiyumviro gisumba amahera niyo twabashyira icyiyumviro cy'akamaro icyo cyiyumviro cy'akamaro kizogirira akamaro urwaruka ruzovuka inyuma y'iwacu nibaza yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira duteze igihugu cyacu imbere iruhande y'akamaro k'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora mu gihugu hagati eka no mu banyagihugu eh, no ku gihugu ubwacyo hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze ivyo bintu mwitunganya gute mushiyankanje Jafet Gentil haragiraho nka ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira uwundi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo ego ibyo biva ku gihugu cyose iyo mukitunganije ni ukuvuga twebwe ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose kuko burya igihugu cyose kiba gifite amategeko kigenderako bivana nk'abo muri amerika barafise amategeko bagenderako abo mu bufaransa barafise amategeko bagenderako abo muri australia ni uko abo muri kenya ni uko twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo rero abenshi bahora baca bavuga bati yego reka turabe nyine twitunganye kandi natwe ubu ubwacu dufashanye nuvuga yuko nukora nk'akaroro nko muri amerika kugira ngo uje muri bdsn hariho uburyo utanga muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze ni muri ubwo buryo ahandi naho sinzi uko babitunganyije biva ku gihugu ku kindi rero twebwe ni icyo turabahimiriza igihugu cyose kuraba akanovera kazana gatuma aho bari bumva yuko batekaniwe ndabona akanya kariko karagenda mu kurangiza ikiganiro nashaka mwebwe nyene jafete gentil mugire akamuteye abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu bihugu barimo akamumuteye abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no kuri urwo rugendo muzogirana ni nk'akahe akamumutera kugira ngo nawe nyene yijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rirafite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'uburundi akamo ka mbere notera ni uko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingufu zikomeye cyane rero uburyo buryo abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za banki mondiyale bahawe na union europeyeni bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi ku ishyirahamwe kuko aba ariko arabuza ikorana ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe ni ukubajya akara ndababwira nti aho bariko bakora nabi bakazana ibintu bituma abantu be bisamburira ko ibyo bintu tubasaba ko bobireka bagakorana n'abandi ni nako kamuntu ateye nk'abo bo muri zambia ndababwira nti ni mu barabe ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe bamenye ko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na leta y'uburundi nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu ciwe rero ni uko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga baze bitare ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza ngira ngo musanzwe muzi yuko jewe ndiko ndaheraheza bazoze bitoza no kwitoza ko hariho n'inama yateguye amatora abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora ibishyirahamwe mpuzamakungu by'abarundi baba mu mahanga rero nkaba ndabifurije yuko kwitabira iyo nama muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda ibibazo bamwe babaza bijyanye na korona twababishikirije leta leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha ariko kugera uno munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwokumva bavuze bati "Eh, ibya korona ubu aho bigeze reka twongere tubatezurira kandi Eh, ni ibyo rero twama turiko Reka- turasaba bakurikira uko ikiza kimeze
madame fidesa maruze hatuyimana namwe akamumotera cyane cyane abarundikazi eh, bo muri diaspora batarashobora kwijijukira eka gurumbira iryo shyirahamwe diaspora eka n'abandi bose baba bifuza kugira urugendo bakifata- kugira bifatanye namwe akamumotera ni nk'aka haje ndifuza yuko abarundikazi bose babishoboye boza ku- kwitaba muri iyo nama eh, hoba ari umunezero yuko ku- kubonana eh, kumenyana gusangirana ibyiyumviro na- muri iyi myaka byaramfashije cyane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cyenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma eh, notumira ababishoboye zo- eh, bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere i bujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe Eh, mushyirahe venuste eh, niyongabo ndashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange ku bijanye n'urwo rugendo muzogira eka n'ukuntu ku bijanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nkaka jewe noba nobatera eh, inkuru ngena byangendeye jewe na- na jewe mbaye maze imyaka mirongo itatu hanze ya siporo name ndayumva ariko sinigeze ndayijamwo hanyuma nkaba nshimiye uguserukira uburundi ngaha mu butaliyani ariwe yambwiye ati mbega benito wowe ko utawusigarizwa mu manama hanyuma nda- ndaza mu nama ya mbere i- iteguwe na na fidesi iyo nama irandyohera cyane ndabona yuko hari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bica bi- ndabona mbere muri ko ari ikintu ntarinzi sinari ndayizi na gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo hanyuma maze kuyinjiramo ubu nibaza yuko ibyo nimaze kwiga muri aya mezi atatu aheze ari binini cyane rero notera akama abantu bose niyo bumva mu biba ariko babwira ngo diaspora ni ni iy'umugambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze ame- amezi atandatu aba hanze y'igihugu ciwe rero ikidutandukanya hariho abagi- abagira n'ihuja kuza gusenga n'abadasenga rero notuma ko aba- aba- abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazokwima- bazomenya bati iki kintu naco nagomba kujamwo mugabo nibaza yuko batokumviriza abandi kandi batigeze kuja muri inama kugira bumvirize ngene bamenye- bamenye i- i- intumbero ngene imeze bamenye ibikoresho ngene bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese gifasha twese ababa hanze cane cane tumenya igihugu twebwe abo hanze turamenyana aho ngiye muri ya diaspora naramenya abarundi cane ntarinzi kuva mu minsi yahera mu myaka yahera venuste niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radiyo ijwi ry'amerika ku rugendo eh, muyimirije mu burundi eh, abarundi bari muri diaspora mwakoze murakoze namwe ko tubona madushikiriza ijambo
madame fides uh, marzi hatugimana murakoze namwe cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane nanjye ndabashimiye cyane eh, aka- akazi gakuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane murakoze gushima eh, ndabashimiye namwe mushantahe jafete rogentil ndayishimiye ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijanye n'urugendo mwimirije mu burundi mwakoze Eh, murakoze cyane ndabashimira mu inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanacu umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese